murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku bikorwa by'umuryango fondasiyo tabita akishoni mu burundi mu kanya rero n'icyo kiganiro cyanyu muri isanga turabategereje muduhe amatelefoni yanyu tuze kubahamagara mbere yaho ariko nagira ngo tubanze tunyarukire mu burundi abayobozi batangaje ibyo bamaze kumenya mu byangijwe n'imvura turi kumwe na mugenzi wacu eroje wirika neza kuri telefone eroje wiriwe neza
amahoro neza ejeni ye turi amahoro hanyuma abayobozi rero batangaje ibintu bimaze kumenyekana mu byangijwe n'imvura nyinshi yaruguye mu gihugu watubwira uko byifashe muri rusange
egomeje ni uko byifashe ubu igipolisi cy'u Burundi kimaze kuduha ibyononwe n'iyi mvura ni uko ku mugwa mukuru bujumbura ni ukuvuga muri komine ya ntahangwa muri ubwo bwa bujumbura amazu agera ku ijana na mirongo ine n'abiri ariyo yabomotse mirongo itatu n'indwi akaba yabomotse muri kinama kongera hapfa umuntu umwe hanyuma ijana na mirongo irindwi n'atanu abomoka muri zone ya buterere aho nyine mu buraruko bwa bujumbura igipolisi cyemeza ko hari ikiraro ku ibarabara rna rihuza uburaruko n'umugwa mukuru w'ubujumbura hamwe agiye mu ntara zo hagati mu gihugu cyononekaye hanyuma tukiri ngaha nyine mu burengero bw'igihugu mu ntara ya bujumbura benshi bazi nka bujumbura rirare muri komine mutimbuzi amazu cumi n'imwe niyo yabomotse nayo mu ntara ya kibitoke igipolisi cyemeza yuko hapfuye abantu batanu bavuwe ko n'inzu hanyuma ubuganda muri ntara ya kibitoke nyine ibarabara rirononekara kubera ivu ryinshi ryakwezwe n'imvura mu buraruko bw'uburundi naho mu ntara ya muyinga igipolisi ibyo kimaze kumenya ni uko hari amazu arenga ijana yabomotse imirima itari mike y'ibiharage hamwe n'ibitoke irononekara hongera hononekara inyubako zitari nke harimo amashure hamwe n'izindi nyubakwa zikoreshwa n'inzego z'igihugu muri butihinda aho nyine muri muyinga abantu babiri barapfuye bakaba baguye mu kinogo birimo abantu bimbiramwo ubutare butandukanye aho n'ahantu bimba inzahabu naho nyine bitewe n'iyo mvura nyinshi kuko umusozi wari wishitse ugwa ku bantu igashoho muri muyinga nyine inzu umunani zarabomotse hongera hononekara imirima itari mike nayo muri komine kiganda intara ya muramze hagati mu gihugu hakaba ku ibarabara rita rnd riva rihuza muramvya na gitega harononekaye ibarabara ahitwa ku rurenda nuko ibintu byifashe uyu munsi naho imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uwimana tumaze kumenya ko mu ntara ya mwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi naho nyene hari umuntu yahasize ubuzima ababyeyi biwe nabo baraheza barakomereka bakaba bagiye kuvurwa nuko byifashe rero mwumva ko iyi mvura yahitanye amazu menshi abantu nabo batari munsi y'icyenda bahasize ubuzima bahasize ubuzima none se roje barateganya iki abategetsi barateganya iki
gushika ubu egeni nibyo tumaze kumenya bitekanywa gukorwa ni ibyavuzwe n'umushikiranganji w'ibikorwa bya leta jean bosco ntunzwe n'imana aho yavuze ko mu bisanzwe leta yamaze kuronka imfashanyo ihawe ni banki y'isi yose banki mondiyari ariko ibitaka bya leta bitari bwumvikane cyane cyane ku byerekeye bujumbura ingene boheza bakubaka ikibanza gishyiramo amazi kugira ngo ayo mazi ntabandanyane umurindi n'umuvuduko munini ngo yonone inyubakwa zigiye kubakwa imiserege igiye kubakwa myiza kugira ngo amazi afate inzira nziza aho guhitana amazu ikindi nacyo yavuze ni uko ubu ubuye abategetsi bagiye kurikanwa cyane mbere n'abajejwe intwaro kugira ngo ntihabe abantu basubira kubaka mu buryo butemewe n'amategeko kuko yavuze ko nabyo biri mu bituma uko abantu bubaka uko bishakiye batubahirije amabwiriza yo kubaka n'ayabatanga ibibanza baba batanze barenga uburimbi n'ibindi biri mu bituma imyuzura y'amazi ije yonona ibintu rwose ibyo ni muri bimwe bamaze gushyikiriza ariko nk'uko bisanzwe bimeze ubushikiranganzi nabwo bwo gufatana mu nda iyo habaye ibintu nk'ibi hakaba imyuzura hama hari imfashanyo zitekanywa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu hari imfashanyo bisanzwe bitekanya guha abanyagihugu bahuye n'ibi ye none muri make ko imvura yaguye mu gihugu hose haba hari ibikorwa by'igihe kirekire byaba bimaze guteganywa na leta y'u Burundi
yagomeje ni ibikorwa by'igihe kirekire byatekanijwe mbere hari urwego rw'igihugu ruhurikiyemo igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka iki bita protection civile bigahuriramwo ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi twahuje n'ayandi mashyirahamwe hano mu burundi atandukanye ajejwe gutabara hari urwo rwego rw'igihugu rero rufite imigambi y'igihe kirekire kandi rukorana rukaraba ibijejwe ibyo bokinga rukaraba ibijejwe gukorwa ku gihe runaka urwo rwego ruramaze iminsi rushinzwe kuvaho mu burundi hasanzwe kwibonekeza ibi bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura itagwa ku gihe iguye ku gihe naho ntigwe neza cyangwa igihe cy'izuba naho kikaza ari uruzuba rwinshi cyane rumenye rw'agahanga ndagushimiye cyane roje birika neza kuba utugejeho ibyo abayobozi batangaje mu bimaze kumenyekana byangijwe n'imvura yaguye mu burundi n'ibyo ndetse bateganya gukora kugira ngo bafashe abaturage cyangwa se bakumire n'izindi mpanuka zishobora kuba zaza mu biri imbere ndagushimiye cyane
murakoze namwe jeni
inshuti zaradijwe ry'amerika nk'uko nabibabwiraga rero ubu noneho ni ikiganiro muri isanga ikiganiro tubagezaho buri munsi ku munsi w'icyumweru nk'uko mubimenyereye tubagezaho ikiganiro muri isanga twibanda ku rubyiruko mbibutsa ariko ko ubu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi hano muri studio ya karindwi nkabibutsa kandi ko mutwumvira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda no mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri nk'uko nababwiye rero dutangira ikiganiro muri isanga kiraza kwibanda ku muryango wa gikristu fondation tabita action ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi murisanga murisanga mwese kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika nk'uko nawe mbibabwiye uyu munsi turaganira na fondasiyo tabita action ikorera mu burundi ni fondasiyo yitwararika bantahonikora cyane cyane mu kuvura imitima yakomeretse yitwararika kandi igakorera ubuvugizi urwaruka rwize n'urutize rutagira akazi muri ibyo bikorwa rero by'urukundo rwa gikirisitu turaza kubaha umwanya namwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo mbibutse nomero muduhamagaraho kugira ngo muduhe izanyu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ni ukubanza nyine akamenyetso ko guteranya hanyuma magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mushobora kandi no kutwohereza izo nomero zanyu kuri watsapu mukoresheje iyo nomero maze kubabwira nkaba rero nongeye kubaha ikaze kandi batumirira n'umutumire wacu kugira ngo noneho aze hafi kuri telefone noneho dutangire kuganira ni madame oda nduwumwami wo muri fondasiyo tabita akisiyo niwe wayishinze madame n'umwami ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze kumpa ikiganiro madamu eugenie iye ndabashimiye ndabaramukije neza mukomere cyane rwose n'abandi bose turi kumwe nagira ngo muri make mutubwire icyo iyi fondasiyo ikora nari imaze kuvuga ko yitwararika urubyiruko rwaba urwize cyangwa se urutize mu- rudafite akazi muri make ibikorwa bya fondasiyo tabita ah, mu burundi bihagaze gute
murakoze kumpa ijambo madamu eugenie sinzi ko uyu munsi nuvuga ku bijyanye n'urubyiruko cyangwa nuvuga ibikorwa byose bya bya fondasiyo reka twibande ku rubyiruko uyu munsi ku- kuko ni ku cyumweru nk'uko bisanzwe uko ku- kubera ko ari ikiganiro c'u- c'urwaruka reka rero noneho tuvuge muri ivyo Eh, ibikorwa bya fondasiyo tabita action bi- biritwararika cyane kuba hafi urwaruka cyane cyane urwaruka urwize n'urutize mugabo ah, rudagira akazi mu kubagira inama mu kubahanura mu kubigisha mu kubatera intege Eh, ni nabyo turimo
Mhm. ye mubigisha mushingiye ku kirere
Eh, ubu twaratanguye ivyigwa vyitwa entrepreneuria Mhm, icyo twokwita ivyigwa byo kwiyungunganya mhm, Eh, rero tura- ture- turegeranya urwaruka tuka- tukarwigisha ingene umuntu yironderamwo akazi wenyene mhm, adarinze ku- kuraba inze ngo mbega leta izompa akazi mbega nzoja gusaba akazi akumva ko wenyene akumva ko wenyene akazi kari muri wenyene mhm.
kuko ubutunzi bw'umuntu buri muri we nyine rero icyo dukunze gufasha rero urwaruka dukunze ku- kugwigi- kurufasha kurondera i- i- icyiyumviro ubutunzi bwa mbere ni icyiyumviro kubanza kugira icyiyumviro hama noneho ugakora poroje ye nibyo urubyiruko vyi- nibyo vyigishwa nizo nyigisho ahanini turiko turaha urwaruka muri iki gihe ye none abakunze kuvuga bati twebwe ntabwo dushobora kubanza gutekereza u- ikintu twakora tutabanje kubona u- u- igishoro icyo twashyiramo kugira ngo tubashe kugera ku byo duteganya bo mubabwira iki
urumva umuntu yoguha umutahe ariko iyo utigishijwe neza cyangwa ukaba utararonka igi- ico cyiyumviro cyangwa ukaba utarakora poroje eh, uko yoba angana kose uwo mutahe uko woba umeze kose wo gu- wo gupfirako wo guhombera kuko ntaho ntaho woba ushingiye imizi twebwe rero ikintu twibandako cyane imbere y'uko dutangura no kwiyumvira uburyo n'ibindi tubanza kukumvisha ngo kwanza ubanze wowe nyene wikabakabe muri wewe tureka bya bindi umwe wese araba icuwundi akoze uwundi agaca akora icuwundi akoze bigatuma ataho bashika ariko iyo wowe nyene wirondeyemo akazi ukironderamo ico nyene ico ico ako kazi ako uraza noneho ugakora proje kuko ivyo biva muri wewe nyene Mhm, igisigaye ukeneye i- im- ico novuga imfashanyo i- inkunga mhm, umushoro nk'uko uriko urabivuga kugira ngo rero noneho uhaguruke mhm.
mugabo eh, mugabo wo u- kugira igishoro utararonka iciyumviro ukaba utararonka utaragira na proje Mhm, ntacu ushikako ntacu ushikako mhm. U- urubyiruko mwahuguye ubu ngubu ko mwa- ntabwo ari ubwa mbere si ubu ngubu mutangiye kubahugura mwaraba- mwarabigishije bamwe ndetse barimo ku- barangije amasomo y'igice cya mwari mwabateganyirije mubona babyakira gute
ikintu ca mbere coco twatanguye ahantu twatanguye kuvuga cane kandi tuvugira no kuri mwe n'ayo maradiyo yanyu twabitanguye mu mwaka ushize Mhm.
urwaruka rwari rwinshi ukarucako ruri ahantu ruri- rurindiriye rwitwa ngo ruri kuri- ngo rurari- donk ruri ahantu rwicaye rutera inkuru u- kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ba- bavuga ibiciye mu mutwe byose abona nyene umuntu atagira akazi Mhm, ariko iyo umuntu atanguye kwegera ak- inyigisho akaronka abantu bamu- bamushira ku murongo mhm, akaronka abantu bamushira ku murongo araheza aka- akagira icyo ashikako mhm.
mugabo iyo ugiye ukaguma utekereje ngo ndarindiriye nadepoje aha cyangwa ndarindiriye ko bazompamagara urashobora kurindira n'imyaka n'imyaka kandi Mm.
uko wicara atacu uriko urakora ni ukuvuga ngo esprit yawe iragira ahantu ika- iga- igasigara idakora neza ugasigara wi- ugasigara mbere wibaza uti usigaye uv- ubaho nk'ibyo uriko uravuga nyene uga- uga- ugahinduka umuntu goyigoyi niko novuga kubera yuko utagiye utaciye u- ukoresha ubwenge ukoreshe uko kwironderamo akazi uko kumva uti mbega mu gihe batarampa akazi icya mbere cyo cyo nkunze kubwira urwaruka nkunze kubwira urwaruka nti nimba uri kuriga reka kwiga uvuga ngo nzoba iki nzoba nde nzogira gute Mhm.
banza wiyumvira uti njyewe mu byo ndiko ndiga ntegerezwa kuba igisu- igisubizo inyishu Mhm.
muri sosiyete mbayemo Mhm.
ni ukuvuga ngo aho iki donc ni ukuvuga ngo n- nzoba inyishu kuri Mhm.
ubwo bumenyi nzoba mfise kuri ubwo bwenge kuri izo nguvu wumve kwa- kwanza imbere ya byose ko utariho kubw'iwawe uriho ku bwa sosiyete Eh, nzomara iki mu oda gihugu oda icyo ushaka kuvuga rero ni uko umunyeshuri umuntu niba agiye kwiga umunyeshuri atekereza mbere na mbere y'uko agiye kwiga kugira ngo amenye abonere igisubizo ibibazo afite cyangwa se ibibazo sosiyete ifite ntabwo atege- agomba gutegereza ngo leta izampa akazi cyangwa uh, aba- abikorera ku giti cyabo aba nabo bazampa akazi icyo ni cyo gikure mu mutwe hanyuma yumve ko we agomba ku- gutekereza aka- ibitekerezo bye akabigira akabyagura ku buryo bishobora gutuma Aha.
abona abona kure kandi akabona byinshi
nuko nuko niko niko niko bitegerezwa kugenda Mm, ikindi murambwira urwaruka urabona urwaruka ke- kenshi urabona twe turakorera mu rwaruka rwa ntawe nikora mhm, urumva benshi nta mu- nta mu- nk'uko bavuze nta mutahe baba bafise ariko namampimiriza urwaruka nti reka kuva mu ishuri ngo uce utangura ku- ku- kubwira ubwonko bwawe ngo ndi igishomeri tangura ukore eh, bene- eh, ukore
abakorerabushake benevora eh, akore ukore wita- afashe witange mm, ah?
mhm, utangure witange Akore nta utabanje- gihembo.
utabanje kurondera inyungu cyangwa umushahara mhm.
kugira ngo wowe nyine ubwo bwenge bwawe n'ubwira uko kumenya kwawe utangure ubidandaze imbere Mhm, y'uko uronka eh, imbere y'uko uronka inyu- eh, umushahara tangura widandaze kuko icya mbere bazokubaza bazokubaza ngo experience yawe ni iyihe mhm.
wakoze hehe wakoze imyaka ingahe kubera rero ugisohoka mu ishuri birasaba ngo ubanze u- u- um, udandaze ubwo bwenge bwawe udandaze ubwo bumenyi ufise ubwo bwira iryo shaka ufise baribone Mhm.
kuko iyo experience utaronse akazi ntabizoronka abasaba
Mhm.
U- u- kenshi ni ni urwaruka ni uko dukunze ku- kuvugana narwo Mm.
kugira ngo bumve ko N- none ubu kuva mutangiye murabona ibyo mwa- ibyo bikorwa byanyu ibyo mwatangiye ku kwigisha urwo rwaruka bimaze gutanga icyo umuntu yakwita umusaruro
ego hari abo tumaze urabizi ko twigeze kuvugana kuri radiyo nyine tubabwira yuko bwa kera twari dufise ambiro de kute Mhm, twa- twafata bake bake mugabo ubu dufise en centre de kute mhm, muri iyo centre de kute nyine harabamo n'amaforomasi nk'ubu uye hari abo twi- turiko turigisha kandi tubona batanguye kubishira batanguye kubishira mu mu mu mu ngiro ngiro bariko Mhm.
barabikorerako Mm, kandi tubona biriko biragenda neza mu dutahe twabo duto duto tubona bariko barakora mm, turaza kureba niba bakiresha.
ba- bamwe Mhm.
bwo bashobora kuza kuduhamagara hanyuma tukaganira nabo bakatubwira aho bageze Ye, mu- muri make noneho mu bihe biri imbere ubu tuganira nyine nk'uko mubivuga mwari mufite eh, ahantu mwa- mwa- mwa- mwajyaga mukumviriza ibibazo by'urwo rubyiruko ubu ngubu noneho uravuga mwafunguye ikigo eh, centre i- i- iba- ibafasha murateganya iki mu bihe biri imbere
Eh, twebwe turi tumaze iminsi eh, tu- twariyumviriye ko eh, nk'itariki zibiri z'ukwezi kwa kane tuzogirisha conference izo birimo urwaruka izo birimo abantu bose abakuze abatonyi kugira ngo umuntu wese yumve ko hari ico akwiye guterera kuko nk'uko rwaruka n'ukuri bari eh, si twe twenyine turiko turigisha ivyo vya entrepreneuria urabona bariko baravyigisha henshi ariko turabona ingorane urwaruka ruza kugira barabura rero iyo bamaze kumenya i- i- ku- ku- kuronka izo nyigisho Mhm.
igice kigorana ni ingene bahaguruka uko guhaguruka rero nivyo nivyo umuntu wese agomba kumva yuko agomba kugira umutima w'urukundo a- aka- akumvira imba, imba, ni kuvuga imbabazi urwo rwaruka Mhm.
akavuga ati reka jewe nkuze ngira ico nkoze ni- nibura n'umwana umwe mpagurutse umujene umwe uwo nawe niyamara guhaguruka azohagurutsa abandi Mhm, ariko ifo ko abantu bose ba- ba- abantu bose ba- bavyumva bakavyakira bakumva ko ari ari ingorane kuri sosiyete mu gihe u- urwaruka rwicaye kandi ari umutahe erega urwaruka ni ni umutahe kuko bafise inguvu mhm, urumva rero mu gihe mu gihe izo nguvu ata muntu yozegisipata ngo azikoreshe coba ari igihombo Mm, agomba kandi- kuzibyaza kandi ba- umusaruro kandi baraba uruho- bararugwaruka hanyuma bakaba abasaza Mhm.
urumva mu gihe rero utabakoresheje bakirugwaruka mu- mu- mu guteza imbere mu kwiteza imbere no guteza imbere sosiyete bi- baraheza rero i- i- i- muri iyo generasiyo igahera eh, bagasaza za nguvu ataco ataco Azimajije, mm.
zimariye zi- zi- zimariye sosiyete niko nobivuga Mm. hanyuma Eh.
tu- mbere y'uko dutangira ikiganiro mwambwiraga ko mu abantu mufatanya nabo mu byerekeranye no guhugura urwo rwaruka ari abantu baba bikorera ubu- ku bushake
ego turashi- ahubwo tuboneyeho akanya ko kubashimira hariho urabona ko twe tura- turagira ibyo bintu byo ku byo kumviriza abantu bakomeretse ku mitima no mu rwaruka barabamwo Eh, tuba dufise abapsikologe bitanga ku buntu natwe tukitanga ku buntu abo baza kwigisha ibyo bya entrepreneuria nabo ni- ni- nuvuga ko ari abaterankunga baraza bakabikora ku buntu kandi bakabikora babinezererewe ni ukuri ntitwereka kubashimira imana abo ni abantu bariko bara- bariko baraterera rwose Mm.
mu buryo budasanzwe kuko iyo abantu twumvise twumva gufasha abantu bumva amafaranga Mhm.
nono si amafaranga ega amafaranga yama akenewe mu bintu byose Mm.
mugabo umuntu wese yakagombye guterera mu cyo ashoboye kuko hari igihe umuntu umuha icyiyumviro gusa ukabura uramurangije ukaba uramuteje imbere Mm.
hari umuntu uhanura cyangwa ukamwereka umurongo ukaba uramu- uramuteje imbere rero umuntu wese yumve yuko muco afise muco ashoboye muco ahambije akwiye gushigikira urwo rwaruka kuko rurakwiye gushigikirwa kandi rurafise bonne volonte barashaka gukora vrema iyo uganira nabo ubona nyine ari abantu babuze nyine bahaguruka mugabo ishaka ryo gukora bararifise ishaka ryo guteza imbere igihugu bararifise urwo rwaruka rukeneye umuntu iyo rufata mu mugongo Mhm. ye birumvikana ndumva ubwo iyo tariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane nimujya muri ibyo bikorwa hashobora kuzaboneka abaza kugira ngo babu- ba- bazabashe kubunganira Mm, ni ndabibifurije reka noneho tujye ku murongo wa telefone nk'uko bisanzwe iki ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika twakire uwa mbere eric turi kumwe
ego ego ndabumva ngewe urahagana hehe eric
ndombora Mhm. ye ufite Ah, bavuga ikibazo ko- cyangwa igitekerezo
reka n'igitekerezo Mhm,
abantu kuvuga bigirira umufasha na reka yasikiriza mhm.
urabona yuko kwaruka mu burundi vurema ruriho kandi guyishira ukenye Mhm.
ageze ku rwiseho birateye isoni by'akamaramata uwo mupfasoni ariko aravuga ku bintu byo kugwigisha entrepreneuria Mm.
ntibikwiye ntibikwiye ntibikwiye
ntibikwiye gusa ahubwo yaba yibigisha bakayitwigisha bakaduha n'uburyo ngo nta kuntu umuntu wogwigisha entrepreneuria utamuhaye ukamubwira yuko yoza korora inkoko imwe utamuhaye n'ibihumbi na bitanu byo guca yigura uramenga ntibikwiye
Uh, urumva rero aho Ahubwo- kugira ngo babigishe babyihorera igitekerezo cyawe giteye gute Ubigira, ahubwo uya bubigira bubigira Mm, bubigira mugabo bakarandira n'uburyo bakasobanura abafasha baradufasha kuko biragoye n'ubugesera mhm, ubu umuntu ashobora guheza kaminuza akamara imyaka itanu mw'ibarabara mhm.
umuntu agiye kuraba mu burundi bisigaye akamara amaza birababaje none eric uremeranwa na madame undi w'umwami ko icyangombwa ari ukubanza kubona igitekerezo
ego ego kubera igitekerezo ni cyiza umuntu akabanza agatanga pura ushobora kugira kwa tufureriya ni nziza Mhm. Ye.
mugabo tugasaba yuko bose barondera uburyo rukuri kuko bya entrepreneuria turabona no mu mashuri y'intango muri fondamentale Mhm, barayigisha mugabo bara- umwana arayisoma akayitahura mhm, mugabo ukuntu aca bitangura nivyo bigoye nivyo bitugora cyane mhm. Ye.
tugasaba nuko uwo mudamu ikintu ca- kindi bokora Mhm, bogerageza bakagenda bagahimbiriza abarongoye igihugu nabo nyene bagafasha urwaruka nibaguma barutererana ibibazo rurimwo nabo nyene bazo- bazo- bazo- ntibizoborohera ntivyoroha kuko hazogera igihe natwe tu- tu- tumererwa nabi dushavure tubure uko tugira leta nayo ikibura umutekano umutekano usange ntukwiye cane oya ntibi- ntimuzagere aho mukora ibyo ngibyo
Eka Kuko umutekano n'ubutaka w'igihugu n'ubutaka niwo wanyu.
Leta yadutereranye nta kintu na kimwe kiradufasha kirere Iraba- ubwo ntishobora kuba irimo kubafasha mu bushobozi ifite se ahubwo
izi ntitubona ko hakwita nshobora guhimiriza n'aba- n'abari mu masosiyasiyo ntibafashana cyane nibafasha biboneka Mhm.
turagowe turagowe no kuri kw'imana Ntibishobora- aba- ubwo ni ukukomeza guhimiriza nyine abazaba bafite ubushobozi bakagira bakagerageza gufasha yego yego muka- naboneraho n'ubwira urwaruka nabwo nyereza twebwe turabe nyine twigarukirako Mhm.
tuje hamwe dukoresha ingufu zacu kuko hariho benshi bahejeje amashuri baza bakagarira mu bisagara Mhm.
aho kuduga ruguru bagafata isuka bakarima usanga ari ibintu bibabaje cyane Mm, we- kujya hamwe nabyo mushobora- bishobora gutuma mwungurana ibitekerezo byiza bishobora kuba- gutuma mwiteza imbere nibyo nibyo Ye.
nibyo cyane rwose urakoze cyane eric reka twakire na Yego, benjamin murakoze namwe.
Mm, benjamin wowe uranyumva
ndabumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo urahagana he mbese
uburundi mu kirundi Mhm. yego igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo benjamin turacyari kumwe ubwo turaza kukugarukaho mu kanya Mu- turakugarukaho mu kanya benjamin niba utwumva kuko ubu sinzi niba bu- urimo kutwumva cyangwa niba telefone yawe yacitse ariko ku- reka noneho twakire na claudine Uh, claudine ni umwe mu bahoze bafasha- mu bafa- mu bafashijwe n'iyi fondation uh, tabita action mu burundi nagira ngo nkwakire claudine uranyumva
ndawumva ni uraho urakomeye
yego turashima imana nuko ubwo rero uri umwe mu bafashijwe n'iyi fondation n- watubwira muri makeya uko we yagufashije
yego urumva jewe nari nsanzwe ndi mu buzima nyine budahese icubahira imana ndi mu buzima bwo mu ibarabara hanyuma nyine ndamenya imana ndakizwa narakiriwe n'umukozi w'imana yitwa keve ndakizwa maze gukizwa ndaheba ubuzima bubi nari ndimwo hanyuma nca ndabona iki kigo ndabona madame oda maze kumubona ndamukwirikira ndamukwirikiye ndavuga ko ntagira umutahe ntagira icyepfo cya ruguru turiga inyigisho nyinshi zo kumenya kwiyungunganya biciye mu maboko yacu tukamenya kudandaza tukava mu barabara kuko bidahese icubahira imana hanyuma ndamenya gutangura kwikorera agaseke nkadandaza hama nkunguka mfise umuryango abana batanu ata mugabo mfise abo bana nkabarasiyona ni ukuri inyigisho tuzigiyemwo zikatubumba hagara n'igihe nanjye ntangura kwigisha abandi abandi bakobwa bari mu buzima bubi bw'ubumaraya bw'iki uyu munsi nabo baraza bakiga izo nyigisho zikabafasha baronse umutahe w'ibihumbi bitanu umutahe w'ibihumbi icumi bakamenya ku- ku- kwiyungunganya bakamenya kudandaza bakava mu bintu bidahetse icubahira imana n'urundi rwaruka rwoba ruri inyuma abakobwa nkanje baba bakiyumvira gukora ubuzima bubi bw'ubumaraya nubatera akamo ko bo bivamwo bakegera iki kigo kuko iki kigo kirafasha cyane imitima imenetse kirayisanasana imitima ikamenya yuko hariho imana kandi hariho n'abantu badufata mu mugongo yego barafashije cyane vrema Mhm. none si si ibanga ni- niba u- nk'uko ubivuga uravuga ko nawe wari umu- umwe mu bakoraga umwuga wo- wo- w'ubumaraya
ego nari umwe mu bakora umwuga w'ubumaraya kuko ntabwo ntabwo naheze icubahira imana Mhm.
ibyo nakora byose byababaza imana ariko maze kumenya imana uyu munsi ndayisingira intahe kandi nkamenya n'ukudandaza kare naguma nzeye amaso inze mvuga ati ndindiye amahera bampa niho njya neza niho nokwambara neza ariko uyu munsi kuko negereye iki kigo kikadufasha kikadufata mu mugongo byambereye icigwa kinini nicyo gituma nguma mbwira n'abari hirya n'abari hino nabo baba banyumva bari mu buzima bw'ubumaraya ko bo buvamo bakegera iki kigo Mm. urakoze kubabera urugero ukagaragaza ko bishoboka kuva mu mwuga w'umaraya umuntu akakora ibindi nk'uko bivuga bihesha imana icyubahiro ariko kandi nawe ubwe bimuhesha icyubahiro kandi bimurinda imbogamizi nyinshi ashobora guhurira nazo mu mwuga w'uburaya Ah, ntabwo ari nkeya kandi zifite n'ingaruka mbi cyane ku buzima bw'umuntu none wowe watangiye uba uboha utwo duseke akaba ari two ugurisha
Ta?
uboha u- u- uravuga ngo uduseke urabaho uduseke ukatugurisha ukigisha n'abandi
Ah, urumva icyo giseke nagombye kuvuga nkajya ugiye kurangura utwara igiseke Aha.
ukaranguriramo amavoka Aha.
ukumva ukarangura imihwi ukarangura ibintu bitandukanye ukaraba ahantu hari agaturo ukicara ukadandaza ukamenya guharura nimba umenya ko uhomba ukamenya ko uhomba umenya ko wunguka ukamenya ko wunguka kandi muri icyo gihe uramenya ati uyu munsi nimba nkoresheje ibi- nungutse ibihumbi bitatu ndashobora kubika igihumbi kugira ngo iki gihumbi kizomfashe kuko umuntu ntashobora kumenya ingorane ahura nazo rero nicyo gituma urose n'ibyo bihumbi bitatu ushobora kurya ibihumbi bibiri igihumbi ukakibika kugira kikugirire umugambi urashobora no guhura na mwene data ari mu barabara amerewe nabi ugafata muri icyo gihumbi nawe waronse kuko nibyo twiga imitima yacu yakomeretse natwe twigisha abandi kuko imitima yacu yamanyize kumenya imana tura- turigisha abandi abari mu barabara nimba ufite icyo gihumbi ukakimuha ufite amajoro atanu ukayamuha mugabo ukaca umuhimiriza kwegera muri iki kigo kugira bamuhe inyigisho zubaka nk'uko natwe zatwubatse tukaba turi bazimu eh?
ese claudine uri umwe nawe mu bari bararangije barize nko muri kaminuza cyangwa barangije amashuri ntibabashe kubona akazi
oya jewe ntabwo Ntabwo nigeze wize.
niga Mm.
oya kandi none ubu ngubu narize uritunze ndagarukira mu wa kabiri ariko kubera twari mu buzima bugoye nyine twakuze ata ababyeyi dufise Mhm.
birananirana niho naca mpitamo ubwo buzima bubi nyine bwo kuba mu barabara Mm. Uh, uko wabivugaga nari numvise nabi ntekereza ko agaseke nagize ngo ni uduseke uboha u- ukatugurisha ku bantu none n- uko ubivuga ni uh, igiseke uba utwayemo nk'ibintu byo kugurisha ntabwo ego u- nta kibazo ugira ko abacuruza ku dutaro cyangwa mu duseke ntabwo nzi uko babi- babigenza nta kibazo muhura n'abashinzwe umutekano bashaka ko ibintu bikorwa mu buryo uh, bu- bugaragara gu- gukorera mu- ahantu mu isoko cyangwa se ukaba ufite ahantu hazwi nta ntabwo bijya bi- bibate- bibatera ingorane
Eh, biradutera ingorane tukiruka nyine urumva ntibyemerewe gukorera mu isoko hahora isoko nkuru ya bujumbura ntibyemerewe gukoreraho kuko iyo uri kurakoreraho abajejwe umutekano barakwirukako ibintu bakabifata bakabisanzaza mu barabara no gufatwa tugafatwa tugahoto- tugahohoterwa tugafungwa bakaturekura ariko rero rero nabonye ubwo buzima maze kubona niruka mpoteza byinshi nyine kuko agataha ari gato nkampitamo rero kuza ntembereza hagati mu makaritsiye y'iyo ku busaga za kinanira nshyika ahantu hari uduturo nyine nicara ku isoko ya musaga
ubu ukorera ahantu hemewe ntabwo ukirukanka u- u- wihisha abashinzwe umutekano
oya ndicara ahantu hari igituro nyine cy'isoko nkicara tuka- tukadandariza aho nyine Mhm. bisaba ko utanga u- i- im- imisoro mu mu isoko
sa utanga ur- ur- ush- hari amafaranga utanga muri bariya bo- bose baba bakorera mu isoko nk'uko abandi bakorera mu isoko bayatanga
Ah, jewe aho mba nicaye kubera tutaba tu- turi mu bibanza bijya bariha ku kwezi umva n'ahantu haba hari agaturo turicara tukariha tagisi y'amajana abiri yonyine ya leta gusa
none abwo aba- Eh.
abandi bifuza kuba bakora nkawe bafite umutahe mutoya wabagira inama ki
Ah, abo boba bagomba nicyo gituma ndiko ndahamagara abari inyuma ababona yuko ubuzima bwabo butobaho ufite umutahe w'ibihumbi mirongo ibiri ufite umutahe wa cumi na bitanu ushobora yu- ku- kudandaza nabahamagara rero kugira ngo bamenye iki gikorwa bamenye iki kigo turi ko dukoreramo hanyuma begere umupfasoni oda hanyuma begere natwe twamaze gufatwa hama tubereke ubuzima bwo kubaho bidaciye mu buzima bubi Mm. naho Yego.
abashinzwe umutekano cyangwa se abayobozi mwabasaba iki kugira ngo ba- barusheho kuba kubafasha kugira ngo utwo mwatangiye mubashe kutubyaza umusaruro
Eh, icyo twobasaba twobasaba nyine yuko botwodohereza ahubwo nyine na leta ikabona ko ibisomeri n'abamaraya benshi kuko ubu u- nta buzima bukiriho bw'abamaraya bemerewe kurara mu mahoteli abagiye kurara mu mahoteli abakibikora barabafatirayo bakabafunga rero nasaba leta uko yafashe umugambi wo kuva mu bintu bibi nyine ko yotworohereza nk'uko leta ari umubyeyi ari umubyeyi wacu ari umubyeyi w'abarundi tukaronka aho by'ukuri tukaronsa imitahe bakaduterera leta leta ikadufata mu mugongo nk'uko ari umubyeyi ikaduha umutahe hanyuma tukaronswa naho natwe twodandariza tukagira ubuzima nk'abandi Mhm. Iye ndagushimiye Ego.
cyane rwose Claudine kuri ibi bisobanuro duhaye ku buzima wabayemo n'ubuzima ugezemo muri kino gihe uburyo wirwanaho kandi ukaba utunze umuryango n'aba bana- ba- w'abana batanu ndagushimiye cyane Ego.
kuba rwose waragize ubutwari bwo kuva mu bikorwa Mm.
bi- biteye bi- bi- biteye isoni cyangwa se bishobora no gufasha kubabaza umutima n'umubiri n'imana n'abantu ukaba warabashije Ego.
kugera aho wigeza rwose ni ubutwari bukomeye cyane kuba u- wemeye no ku- kubisangira n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane
ego murakoze namwe imana ibagirire neza ibazigame mu kazi kanyu murakoze murakoze muhezagirwe cyane Eh, murakoze ubwo ukomeze ukurikire ikiganiro rube hafi nihagira umuntu wakwifuza kugira nk'icyo akubaza ubwo turaza kongera tuguhamagare ni- nibiba ngombwa murakoze
cyane Eh, noneho madamu oda nduwumwami reka noneho mbagarukeho mwumvise ibyo eric benjamin yavuze claudine we yaje yabunganira ahamya n'ibyo mwamufashijemo nagira ngo mbere yo kugira ngo mubasubize mbanze nsome n'ubutumwa bwa emmanuel nta karutimana Ah, aravuze ati "Ah, babikorera hehe cyanke bakorera he ko tubyumvise uyu munsi ati gusa intumbero ni nziza ubwo ni emmanuel wasubizaga kuri facebook tuvuze ko tuganira na m- n'abo muri fondation tabita action mu burundi bafasha abantu bafite eh, ibiba- ibibazo by'ubu- by'ubushomeri eh, cyane cyane no kuvura imitima yakomeretse nagira ngo rero madame oda nduwumwami mbaho umwanya noneho musubize
Eh, murakoze madamu Eugenie nagomba gusubiza kuri icyo kibazo cya Eric yabajije aho dukorera dukorera ah, kuri garasi ni iruhande rwa katedrale regina mundi inimero zibiri telefone z'iwanjye ni mirongo irindwi n'icyenda mirongo icyenda na zitandatu majana indwi na mirongo itanu na zitanu kuwo bashaka ah, kumenya ibirenze ibi turiko turavugira ngaha kuri eh, radiyo voix d'amerique mwumvise amakuru amakuru uyu claudine niwashimye gushinga intahe kuko by'ukuri intumbero twari dufise turabona ko dutanguye gufata umurongo kuko twe twavuga ngo reka dufate abajene urwaruka rugende rufashe urundi rwaruka ruriko rurasinzikarira ntirasinzikarira mu mara ya gusa hariho n'ab- n'urundi rwaruka ruriko rurasinzikarira mu rumogi n'ahandi ibyo birasaba ngo hagire urundi rwaruka rubashikako rubashingira intahe ruti "Eh, twarabihevye twarabihevye gutya na gutya na gutya kuko nta n'umwe ash- abayeho ubuzima bubi abushaka habe n'abo bana banyoye urumogi bara- baranywa urumogi kubera ko abandi babahaye ngumviriza noneho agaca asanga abaye ntaho nikora abaye generable bigasaba yuko uyu mwana afashwa kugira ngo ashobore gusohoka kuko ibyo bintu ntabagishoboye kubyikuramo uwo mwana w'umukobwa yagiye gukora ubumaraya kubera ko yabuze icyo arya kubera ko yabuze imboni icefo cya ruguru arabijyamo nicyo gituma usanga barakomeretse mu mutima kuko iyo uri kuvugana nabo arinda agu- aguhereza ubuzima ariko aracamo ariko arakurura mu nsozi bisigura ngo ubwo buzima ariko aracamo nawe ntabushaka ibihe byamutumye abibamwo ariko mu by'ukuri novuga ko ata- atari byo- atari cyo cyifuzo yari afite kuko iyo bariko barabikubwira babikubwira barira arakubwira arira akubwira ngene yabigiyemwo ngene ngene yatwawe n'ubwoba afite ubwoba bw'ejo ngene azoryejo mugabo n'abantu nk'aba ba claudine araza akabashingira intare akakubwira ati hariho ukuntu umuntu ashobora ashobora kwi- kwiyungunganya muri dukeya ronse mugabo ivyo bisaba iki bisaba umutima w'urukundo abarundi bo basanzwe bafite umutima wo gufashanya ariko basubire bawugwize cyane umuntu nta- ntiyumvire ngo ngo yokena ari uko afashije umuntu claudine yakubwiye ko adakoresha umutahe munini umutahe wa claudine ni mutoya ni hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itanu Ni umu- ni umutahe mutoya rero wowe ufite ibihumbi amajana atanu uga- ugahagurutsa umuntu umwe nk'umuntu nku- nk'uguhagurutsa umuntu umwe nk'uko kwa claudine urabona yaronse umutahe mutoya mugabo a- atunze abandi bantu batanu atunze abandi bana batanu ni ukuvuga ngo wowe ufashe ugatanga ibyo bikeya kuri ibyo byinshi ufise ugakora ko dukeya ugafasha umuntu umwe hari igihe usanga ufashe gurupe y'abantu benshi kuko nk'uwo nawe uca usanga hariho abandi bantu nabo bamwene nako nicyo gituma muri iki kiganiro turiko turavuga umuntu wese ariko aratwumva ni ukuri agira icyo afashije ntawokena ngo yafashije kandi ntawe uvuze ngo ufasha bose wowe uf- wowe wabyumvise fasha umwe gusa uzowufashije igihugu cyose kuko uwo umwe nawe azofasha abandi cyangwa afasha abo bose bamwegereye rero yu- u- uyo nishuye ku kibazo cya eric yumvise aho dukorera telefone yacu arayifise niho twama dukoranira iminsi yose kuwa mungu isaha icenda erike na kandi emanuweli tumwibu- eh, kandi tubibutsa yuko itariki zibiri babishoboye bohasimbaganira ku isaha y'umunani tuzaba dufite conference tuzaba tuvuga ibintu mu buryo rero bwirambuye kandi dusansiriza ngo umuntu wese agire ico amariye mugenzi we ubwo nama ndabisubiramo kandi ndabivuze iyi si ntacyo twayizanyemo kandi nta n'icyo tuzoyikuramo ni ukuvuga ngo ibintu byose imana yaduhaye ni ukugira ngo duhezagirane umuntu wese uwo ashoboye gu- gushikako amufashe mu- mu byo ashoboye ntawe ufasha bose ariko ufashe n'ibiburi burimo kandi musho- ushobora kutabikora uri umwe mushobora kuba muri abantu batatu mugahagurutsa umuntu umwe umwe agafata ibihumbi icumi undi ibihumbi icumi ibindi bihumbi icumi mukaba murahaye mutaha umuntu ushobora kuba wowe wari ufite iyororero ry'ingurube ugakuramo imwe ukayiha ugo- uwo ubuntu ugwaruka yari ifitiye nk'akantu k'agatongo ukamwereka ngene atunganya iryo tongo akaronkamo ifumbire noneho iyo ngurube ikazovyara akazoronka ngene ashora akaronka isabuni akaronka impuzu yambara gutyo gutyo gutyo twese duhagurutse hamwe tukavyumva kimwe ni ukuri wosanga wosanga atabishomeri bigisigaye kandi uko abantu bicara ataco bakora niko ivyumviro bishobora kubatera bibi
Ye. reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira na madame oda nduwumwami wa fondasiyo tabita akisiyo mu burundi nagira ngo mbere yo gusubira ku murongo wa telefone nshimire abamaze kutwandikira ari benshi barimo pacifique habyarimana ati mwiriwe neza turabakunda cyane ku makuru mudushyikiriza nawe turagusuhuje rero pacifique eh, hanyuma na uwingeneye jimmy ati mwiriwe turabakunda kubw'ibiganiro mutugezaho nawe turagusuhuje n'abandi mwese mukomeje kutwandikira barimo benjamin eh, niyubahwe niyubahwe odase n'abandi mu kanya tuza guha ijambo reka noneho dusubire ku murongo wa telefone twakiriye na stanislas uranyumva
ndakumva neza eugenie mukankusi ye urahagana hehe ndi kigali mu rwanda mu karere ka rulindo mu murenge wa burega mu majyaruguru y'u rwanda ye nagira ngo igitekerezo manze cyawe cyangwa ngushimire ikibazo wowe eugenie mukankusi n'ibiganiro byiza mukunda kutugezaho na radiyo ijwi rya amerika igitekerezo cyanjye n'ikibazo nashaka kuba nabaza umutumirwa Mm.
umutumirwa nagira ngo manze mushimire ese urareba nk'inahangaha mu rwanda nka- mm, nk'urwaruka urubyiruko mbese ruba rwarara ruta- ruda- rutari mu ishuri ikintu kibaho babasha kuba babasubiza mu ishuri ese mm, bo ba- ba- ba- bakora iki kugira ngo babe basubira mu ishuri nkongera nkaba namubaza nti urareba nk'akazi kabaye gakeya ariko abari kurangiza kwiga nta kazi benshi bakunda kubona ese babafasha iki nk'ababa barangije kwi- kwiga kugira ngo babe babona akazi kuko urabona ko akazi k'iki gihe ari ingume murakoze ntikarahanyuze Mm, aka- akazi karabuze ni kimwe n- haba mu burundi haba mu rwanda ejo bundi twumvaga abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda rujya muri uganda kujya gucukura amabuye y'agaciro Eh, ndibwira ko ubwo nawe wayumvise stanislas uko ku- ukunze gukurikira radiyo ijwi rya amerika
yego yego Eh, ubwo rero u- urifuza kumenya icyo mu burundi iriya fondasiyo ikorera urwo rubyiruko kugira ngo niba yaba irufasha gusa kugira ngo rusubire nko mu mashuri Eh, nicyo nagira ngo mbaze rwose murakoze Mm.
cyane urakoze stanislas Eh, madame oda ikibazo cya stanislas mwacyumvise ego twacumvise icyo turi ko turakora ni icyo nyine ni icyo nyine turi uko twigisha abantu ibyo byigwa byo kwiyungunganya nibyo twe turi ko turakora kuko twe nibyo twabonye ko twohera ko nibyo tubona ko dushoboye kandi muri izo muri izo nyigisho twe dutanga ntidutanga izo nyigisho zonyine zo kwiyungunganya burya turigisha abantu turigisha ugwaruka ibintu bimwe n'ibindi turabigisha ngene bakwiye guporoteja nuze environnement ibidukikije ibidukikije tubaha inyigisho zose zishoboka kugira ngo habeho ukubaho neza ukubaho neza kw'abantu ku isi rero twebwe rero nta shuri ryo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu dufise dushiramo abo bantu ariko twebwe icyo dufise turakibaha nk'ubu twe twari twiyumviriye yuko kuri icyo ariko aravuga yuko akazi kabuze by'ukuri twigisha umuntu wenyine kwikuramwo kwikuramwo akazi wenyine kakava muri wenyine akiyumvira ati mbega akabyuka mu gatondo akiyumvira mu mutwe ati mbega jewe nshoboye iki nukora iki nogerageza iki nibyo bya bindi twavuga tuti icya mbere ni ukugira icyumviro hanyuma ugakora poroje ukayishyira ku rupapuro hanyuma noneho ari uyereka ari ugize imana bigakunda uwo mutaha ubonetse ugaca utangura gukora rero mugabo nibyo bindi nakubwiye ushobora gutangura kuronka umutahe utari yaronka icyumviro utarigishwa neza kubika no kubikura ku icyo twakwita kujera utaramenya kujera utaramenya igihe uhombye nyine ubyifatamwo kudaca nyine ujya mu gace uvuga ngo karabaye biracitse ngene ushobora gusubira ukabyuka ukibyukiranya wahombye ntucuta hasi ibyo zose ni inyigisho twigisha kugira ngo umuntu ahaguruke kabisa afite ubumenyi kandi birashoboka kuko iyo wamaze kuronka icyumviro burya umutahe wa mbere uba wabonetse kandi nk'uko bivuga usanga mu nzira nk'uko bivuga umuntu niyo umuntu atangiye no gucuruza imyaka ya mbere ntabwo wavuga ngo urahita ubona urwunguko ushobora no guhomba ariko rero icyo mubigisha ni ukudacika intege ukumva ko ushobora waguye ariko ugomba kubyuka ugakomeza yereka twakire na patrick ku murongo wa telefone patrick uranyumva
yego ndabumva urahagana hehe
ndi gitega mu ntara ya gitega
ikibazo cyawe uramutse komera
yego ikibazo mfise jewe icya mbere nashaka kubaza umutumire nashaka kumubaza tuti none by'ukuri baba bakorera mu ntara zose z'uburundi cyangwa baba bibanda mu gisagara cya bujumbura gusa niba bibanda mu gisagara cya bujumbura cyonyine mubona kwigisha na cyane cyane abashomere kugira ngo bashobore kwiteza imbere di bahereye kuri bo nyine batiriwe barazerinze ushobora gushikira abangana iki ko dusanzwe tubona ko benshi abashomeri benshi basanzwe kenshi baba mu mu mitumba ruguru muri enteriyeri nkaca nongera nkamubaza tuti none ko basanzwe babigisha kandi turazi neza yuko ubwa mbere na mbere rezinovasiyo arizo zikenewe imbere y'uko umuntu ashobora kugira icyo yishikanyeko inyuma yo kubigisha ingene bo kwiteza imbere bahejeje kubigisha nta kintu na kimwe bashobora kubatekereza kugira ngo kibe fondasiyo yo gutangura kwiteza imbere bonyine bahereye kuri bonyine hanyuma hongera nkamubaza tuti muri ko muraraba mubona ibikorwa mukora mu kwigisha abashomeri kugira ngo biteze imbere mubona bishobora kugira ingaruka nziza gushyira ku rugero rungana iki bivanye n'abo muba mwigishije nkaca nongera nkamubaza tuti none iyo muri ko murigisha ko abashomeri bari ubwoko bwinshi hariho abasanzwe barize ibintu byo korora bakiga ibintu byo kurima kijyambere ibintu byo bya komerse n'ibindi n'ibindi imbere yo kubigisha murabanza mukaraba icyo umuntu ashoboye kugira ngo mumwigishe kugira ngo hanyuma mwazana izo inovasiyo zanyu nshyashya ntizishobore kuza guhindura tara yari asanganywe kandi yari asanzwe yarakurikiranye mu mashuri aho yaciye mu kwiga murakoze urumva izo tara zahinduka gute urumva zahinduka nabi cyangwa umuntu yaba hari ibindi bintu yungutse bishobora kumufasha byongera ku byo yari yarize
yewe nibaza yuko yoca byoza guhindura ibyiyumviro ngira yari asanganywe nibaza yuko ngira bokwigisha bahereye ku byo umuntu yari asanzwe azi kugira ngo abandanye ateza imbere ibyo yari asanganywe kugira ngo ntibihaze abona ko umenga ntacyo byigeze kumumarira ibya mbere yatanguranye n'ibindi ntacyo byomubanira ntibura ukoze patrick turamuha umwanya ubwo gusubize reka twakire na sofoni uranyumva sofoni
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza urahagana he
ndi mu gisaka cya bujumbura
Ye- geragenda mwibarikiwe umutumire ati mbe nk'iyo umuntu afite agatahe gatonye akiyungunganya ko hariho abantu bace baza kuvuga ati zana amatagisi hoho mm, kuri abo- kuri abo iyo bari igishomeri iyo bayiyunganije mwocamo umufashe iki muri ibyo by'amatagisi
Eh, urumva aka kabiri nka- fondasiyo yamufasha iki se kandi tagisi zigomba gutangwa na buri wese ukoze ibikorwa by'ubucuruzi
nibaza ku kubera iyo ba- yahora ari igishomeri akaba yiyunganganije ku kubera abo bonye ari byo bajejwe boraba ukuntu baca bamufasha muri oberi kugira bamwungunganye nk'uko bafasha nk'abandi icya kabiri nacyo nkaca ndamubaza ati mbe ko hariho abantu usanga barize atakazi bafise nk'iyo baronse nk'ahantu bakora ah, bakabaha amahera make baca bivumbura ati bobo mwobahanura iki aka gatatu nkaca ndamwibariza ati mbe nk'abantu batize bobo nk'iyo baronse akazi abakozi babo abakoresha babo bakabagambanira bobo hari icyo mubafasha murakoze abaki bagambanira abakoresha bagambanira abakozi
Eh, ti hari icyo muhava mubafasha nabo
Eh, uretse ubwo tumuhe umwanya noneho agusubize urakoze cyane sofoni
murakoze namwe Eh, madame ndumwami ibibazo bya Mm.
bya patrick ah, stanislas patrick na sofoni
Eh, patrick yabajije ikibazo ati mbega ibyo mubigisha ntibyava bifuta ibindi bi- ibindi baba barigeze kuba barize mu mashuri n'ahandi oya ntituri mu bafuta ibyo abantu bize ahubwo turi mu bashigikira ibyo abantu bize turagushigikira kugira ngo tugutere intege kugira ngo ntuzere inze ngo uge umurindiriye ngo akazi hariya na hariya kandi uf- u- ufise ufise ibyo wize ufise ibyo wamenye ahubwo twebwe tuguha orientation ingene ushobora kugira ushobora ku- ivyo wize ushobora kubishyira mu ngiro bikaba vyogufasha nayo uyo yariko arabaza ati yariko arabaza ivya obere ingene umuntu afise akataye gatoye obere ivya obere wa- wagiye mu budandaji nivyo twigisha abantu twigisha guharura ugaharura inyungu yawe ukamenya de- ukamenya ukamenya i- i- aya aya obere ko ategerezwa kuvako ivyo ni mu biharuro nicyo gituma twigisha abantu entreprenari turabigisha no guharura ukamenya inyungu yawe ukavuga uti ibyo i- i- ibya obere ni ibi nimba upanzize uti inzu nzoyiha aha nimba ari umukozi gutya gutya ukamenya inyungu yawe Turi- nibyo kandi na, na, na wa mu- claudine yabisiguye yavuze ati nize guharura ati nkamenya amajana abiri ya, ya, ya, ya tagisi ko ntegeza kuyatanga umva wowe nimba nibaza ko hatamutaye mutoyi mutoyi wowe ufise uri munsi wa claudine mugabo urumva ko nawe nyine atanga ikori
ashobora kuba Twebwe rero yi- ntituriho yibazaga niba nta kugira ngo buvugizi tu- mwabakorera tu- tubwire abantu ngo ntibarihe amakori Mm.
ahubwo ni ugu- ni uku- ni ugukora ugakorana ubwenge ukamenya ibya ukamenya ivyo ujejwe ibyo- ivyawe ukamenya n'ivya- n'ivyawe bere ukamenya kubitandukanya nicyo gituma twigisha abantu ivyo nyene vyo guharura ukamenya inyungu yawe ukamenya igihombo cawe uka- ukamenya ivyawe bere gutyo gutyo gutyo Mm. Ye, iyo ha- patrick ndakeka ari wowe ugomba wanabazaga niba mukorera mu gisagara cya bujumbura gusa cyangwa se niba Aha.
mukorera n'ahandi yego U- urumva u- ubu twahereye mu gisagara cya bujumbura kugira ngo tubanze kwanza ibintu- igikorwa kibanze gise n'ikibanze- n'igi- n'igishinze imizi neza hanyuma twebwe icyifuzo cyacu kandi twizera ko tuzogishikako intara idushoboje twifuza gukorera mu ntara zose z'igihugu twifuza gushika kugwaruka rwose mu ntara mu gihugu Mm.
kuko icyifuzo icyifuzo cyacu ni uko twabona urwo rwaruka ruri ku bikorwa birababaje birateye agahinda kubona umwana w'umujene w'imyaka mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu abyuka mu gatondo yicaye ku ibarabara birababaje birababaje kandi igihombo kinini ku muryango wamwigi- wamureze ukamwigisha kandi igihombo nyine no ku gihugu kuko izo izo nguvu ziba zipfuye ubusa kandi igisigaye eh, inyuma yo kuba umujene ucuma umutama niko bimeze Eh, urumva urumva uta- uta- ut- wowe nyine utirwanye ko ngo urabe bwacu ngomba kubwira abajene ni ukuri ego uwuzogirirwa ubuntu akaronka ku kazi ka leta ku kazi ka sosiyete akakaronka imana ishimwe mugabo bareke kuva mu ishuri arico baraba hanze amaso bigatuma ni- n'icyari mu mutwe wawe gisa naho umenga kirafutswe va ku kazi va wowe ngaho nyene wowe nyene uzi ko ahubwo nawe ugiye gutanga akazi bishire mu mutwe nawe ko ugiye gutanga akazi
yesofoni rero nawe ati um, mwagira inama ki ku bantu bivumbura nyine uruvuze nko ku kazi ababa bafite akazi ariko ngo babona bahembwa makeya bakivumbura bakakavaho ni izihe nama mwabagira
inama twabagira umuntu yivumbura mu kazi ngo ahembwa make ntaba yiyumviriye neza kuko ayo make ntiwo yaronka utakoze bisigura ngo wategerezwa kwihangana gushika aho uzoshika muri ako keza ushaka mugabo nimba ata kandi waronse kandi naho nyene nitwo guhanura ngo wivumbure ngo ugende warose agasumbako wosezera neza ku kazi ugasiga ushikirije ibintu by'abandi neza hanyuma uga- ugasezera ukabwira uti ndarose akarusho ndagiye nda- ndunguruje mugabo umuntu yivumbura aba yakoze eh, in- aba yafashe ingingo itariyo itari nziza na gatonyi kandi kenshi igira ingaruka mbi ku wayigize Nge- kuko aba- aba- aba- abagararije burya umugu- umugararije umugumutsi nta na rimwe aba yakoze ikintu cy'ubwenge Eh, mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone twakire na rukundo rukundo uranyumva Eh, urahagana hehe ndi muri ayitaho idaho muri leta zunze ubumwe za amerika ikibazo cyawe ufi cyangwa igitekerezo ya ikibazo mfite igitekerezo kimwe ha- hamwe n'ikibazo cyane cyane nshimira uh, uyu mudamu uburyo yiyumviriye Yi- uburyo ah, yigisha abantu umuntu agashobora kwiteza imbere ya rero icyo nashaka kubaza nk'ikibazo ku bantu basanzwe bakora utwo dutahe duto duto ugasanga bariko ba- barabutazwa nyine mu- mu miji baba bakoreramo tuvate nka bujumbura nta nta kuntu yo- yovugana akaza ahamagara n'abategetsi akabereka uburyo hari abantu bato bato bagowe ko bashobora kugira icyo bakora kubera ari igihe abategetsi baba bari mu mu ma ofisi batazi uburyo n'abandi bantu bato bato kandi ashobora kuba afite ako kantu ko kwiyungunganya nko kujya umuntu numvise ugasanga bari baramwirukaho eh, ugasanga bari bamutwara ibintu icyo numva ko mu bihugu byacu n'ingene bikenye eh, namba afise ukuntu yohamagara abantu aka- akababwira abategetsi numvise ko hamwe abategetsi bacu basenga akabereka ko hari abantu bagowe boza babubahiriza nabo bakaraba icyo bokora kugira bashobore kwibeshaho buri munsi kuko hari igihe je narabaye mu gisagara ca pretoria muri afurika y'epfo ni igisagara cyiza kandi gikubuye ndumva ko naho bujumbura bwokubaka buhabwa imyaka myinshi rero urabye naje niko kazi nakora twadandaza mu ibarabara abategetsi bakavuga ati no murakora ibi ntabwo ari byiza mugabo hagera igihe haza abandi bategetsi baravuga ati aba bantu barakenye ubuzi buragoye kuboneka nimureke abantu bakora ahubwo mubahe uburenganzira baze barariha hamwe bamwe barabe- barabereka barabaha ubwo burenganzira barabaha layisensi yo gukora Yego.
abandi nabo baravuga ati aha ntabwo twoguha layisensi yo gukorera aha mugabo nibareke ku- ku- kumutaza ukore kuko eh, turazi ko mufise imiryango ibyo rero barakwiye gutahura ko isi yose nubwo muri amerika ndi muri kapitale jya mpora mbona hari abantu benshi badandaza kandi iyi kapitale ndimo irasa neza nta gakaratasi ugasanga abantu bari baradandaza mu ibarabara ibyo bakwiye kubitahura kugira umuntu uwo ari we wese ashobore kubaho yego Nicyo- yego Ya.
rukundo reka ngushimire ntaguciye mu ijambo rwose kuko igihe cya twari dufite cyo gu- cy'iyi kiganiro kirarangiye buriya tuzakomeza n'ubutaha tuzongera tuguhe ijambo madame oda nduwumwami mu gusoza mu masegonda make cyane ah, hari ubuvugizi mushobora gukorera abo bantu badandaza ku muhanda kugira ngo boroherezwe na leta mu masegonda make cyane ni ukuri turiteguye rwose kandi turazi ko abategetsi bari kubarumviriza iyi radiyo ni ukuri hari icyo guterera turiteguye guterera twabyifuje kuva kera tu- dushaka kuvugira abo bantu kuko urumva ko twebwe dukora akazi k'ubuvugizi bw'abantu bato bato Eh, Ni ukuvuga ngo ndabashimiye.
tuvugira abatagira ikibazo Eh, ndabashimiye cyane madame oda w'umwami kuri ikiganiro tugiranye ngashimira abaduhamagaye bose n'abatanze ibitekerezo ubwo rero mwese abadukurikiye mukomeze kugira icyumweru cyiza